iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti banywanye mwabonye bucya ikaze kuri radiyo yanyu ijwi ry'amerika mu rwanda muratwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho mu burundi ni ku mirongo migufi kuri metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na mirongo ine n'imwe aha mu burundi nyine ishyirahamwe ryitwa abagabo mu gahinda riratabariza abagabo biyahura kubera urugomo bakorerwa n'abagore babo kuva mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe ishyirahamwe abagabo mu gahinda ryarashoboye kumenya abagabo biyahuye biturutse ku mabi afatiye ku gitsina akorerwa mu miryango bagera ku mirongo ine mu gihugu cyose uyu ni boniface nduwimana umukuru w'ishyirahamwe abagabo mu gahinda ryo mu burundi muri repubulika ya demokarasi ya kongo M23 irimo irasatira umudugudu wa sake muri teritwari ya masisi mu rwanda abaturiye imigezi ya mwogo na mbirurume bafite ikibazo cy'amazi meza naho israel na hamas barateganya guhanahana imfungwa n'ingwate amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane ntimujye kure muri kumwe na thomas kamirindi amakuru yo hirya no hino tuyahere muri kenya kenya yatangiye gukoresha uburyo bushya bw'ikoranabuhanga mu buvuzi bufasha kumenya indwara abantu bafite no kwegeranya amakuru ajyanye nazo uriyani itangishaka aratubwira ibyo ari byo Milfred Owegi amaze imyaka mirongo itatu mu buvuzi akaba ari umwe mu baforoma bashika ku bihumbi bitatu mu ntara ya Kisumu mu burengero bwa Kenya avuga ko ubwo buhinga bushasha bushirwa muri telefone ngendanwa bumufasha kumenya indwara umuntu afise imbere yo kumuha umuti ubwo buhinga burongera bukamufasha kumenya igihe nyaco abagwayi bakwiye kuja kwa muganga leta ya Kenya yashize ahabona ubwo buhinga mu kwezi guheze yahaye abaforoma bashika ku bihumbi ijana amatelefone ngendanwa mu gihugu cyose ni mu ntumbero yo kunagura igisata c'ubuvuzi abahinga bavuga ko ubwo buhinga bugiye gufasha igihugu ca kenya gushika ku mugambi wo kuronsa abanyagihugu bose uburyo bwo kuvugwa ibyo kandi bikanafasha abanyagihugu gushobora kuvugwa aho bari hose umwanya uwo ari wo wose mu ndwi ziheze ku bitaro vy'intara ya kisumu igitigiri c'abantu bahishikiye kwivuza cyariyongereye kuva ku majana indwi gushika ku gihumbi kimwe n'amajana umunani ubuyobozi bw'iyo ntara bumenyesha ko kuba bwararonse ubwo buhinga bifasha mu kwitunganya kuronka ibikenerwa mu kuvura abantu ijwi ry'amerika noneho tujye mu burasirazuba bwo hagati mu gihe isirayeli na hamas bateganya agahenge k'iminsi ine mu ntambara barwana isirayeli iratangaza ko yaturikije mu kirere misila irasa kure ariko ntisobanura aho yari iturutse fidele niyo ngabo yaduteguriye inkuru inyuma y'amakuru yavuga ko misile iraswa kure yariko yegereza igisagara ca eilat kiri mu mpanuko ku nkengera z'ikiyaga gitukura yasambuwe n'indege y'ingwano ya israel igisirikare ca israel camenyesheje ko iyo misile itashoboye kwinjira ku butaka bw'igihugu abahuti bagwanya ubutegetsi muri yemen bashigikiwe na iran baragerageje imbere yaho gukora ibitero vya misile mu gisagara ca eilat batangaje ko bari mu runani rwo kwivuna israel rushigikiwe na iran umutegetsi mukuru wabo yavuze ko bazobandanya ibitero kuri israel ku munsi w'imana urangiye abagwanya ubutegetsi b'abahuti baratangaje ko bafashe ubwato butwara imizigo mu kiyaga gitukura mu ntumbero yo kwihora ku bitero israel iriko ikora mu ntara ya gaza imigwi yitwaje ibigwanisho ishigikiwe na iran ikorera mu karere ko mu buseruko bw'isi yarifatanije n'umugwi Hamas mu ngwano urimwo muri Israel. Israel yayisubirije mu nkoko mu gukora ibitero vy'indege z'ingwano n'abasirikare bagwanira ku butaka. Ivyo bitero vyarasambuye ibice bitari bike mu ntara ya Gaza bihitana ubuzima bw'abantu barenga ibihumbi cumi na bine nk'uko bitangazwa na leta iyobowe na Hamas.
hagati aho abategetsi b'ibihugu bitandukanye byo ku isi barashima amasezerano ya israel na hamas agomba gutangira kubahirizwa uyu munsi mu byo ateganya harimo agahenge k'iminsi ine no kurekura abantu mirongo itanu hamas yafashe bugwate n'abafungwa ijana na mirongo itanu b'abanyapalestina bari muri gereza za israel fidele niyo ngabo arabitunyuriramo perezida biden yashimiye abategetsi b'ibihugu vya misiri na qatar ku butwari berekanye berekanye mu gushika ku masezerano hagati ya Israel n'umugwi Hamas. Yahayagije kandi Israel kuba yemeye kongereza ikiringo c'agahengwe mu ngwano irikibera mu ntara ya Gaza hamwe no kurekurira imfashanyo gutangwa muri iyo ntara. Perezida wa Misiri Abdel Fattah al-Sisi kuri uyu wa gatatu yahayagije igikorwa c'abafashije kugira amasezerano hagati ya Israel n'umugwi Hamas ashikwe ko yakiriye neza kandi igikorwa gitegekanijwe co gukaba abanyurujwe n'umugwi Hamas n'abanyororo bari mu mabohero ya Israel. Perezida w'u Bufaransa Emmanuel Macron yakiriye neza ayo masezerano yatangaje ko ariko akora uko ashobora kose kugira abagizwe imbohe bose n'umugwi Hamas barekugwe. Umuyobozi mukuru w'umuryango w'ubumwe bw'Uburaya Ursula von der Leyen kuri wa gatatu yatangaje ko yizeye ko agahengwe mu ntambara hagati ya Israel na Hamas kazorekurira izindi mfashanyo gushikanwa mu ntara ya Gaza. Yavuze ko yate yategetse urwego nyobozi rw'umuryango w'ubumwe bw'uburaya kongereza igikorwa co gutanga imfashanyo muri Gaza. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire w'Ubudagi Annalena Baerbock kuri wa gatatu yahayagije amasezerano yashitsweko hagati ya Israel n'umugwi Hamas. Yavuze ko ari intambwe ikomeye cane, yasavye ko imfashanyo zikenewe cane zirungikwa mu ntara ya Gaza. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire w'Ubwongereza David Cameron yavuze ko ayo masezerano ari intambwe ikomeye cane akaba yasabye impande zombi kuyubahiriza neza uburusiya nabwo nyene bwakiye neza agahengwe kashitswe ko hagati ya israel n'umugwi hamas mu gihe ubushinwa bumaze igihe kirekire bushigikiye ibyifuzo by'abanyapalestina nabwo nyene bwakiye neza amakuru yerekeye amasezerano hagati ya israel n'umugwi hamas ayo masezerano yashitswe ko inyuma y'ibiganiro bikomeye kuva umugwi Hamas ukoze ibitero vyihaye inkumbi ku butaka bwa Israel ku itariki indwi y'ukwezi kw'icumi k'uyu mwaka leta ya Israel n'umugwi Hamas vyumvikanye ku gahengwe k'imisi ine kugira birekurire irekugwa ry'abanya-Israel mirongo itanu bagizwe imbohe n'umugwi Hamas mu ntara ya Gaza mu gihe Israel izorekura abanyapalestina ijana na mirongo itanu bapfungiwe ku butaka bwayo
radiyo ijwi ry'amerika ejo indege z'intambara za leta zunze ubumwe za amerika zongeye kurasa muri iraq ku mitwe ishyigikiwe na irani zahitanye abarwanyi bayo umunani amerika yasobanuye ko yivuna ibitero iyo mitwe igaba ku ngabo zayo iraq yo yamaganiye kure ibikorwa bya amerika ivuga ko ari ukuvogera no guhonyora ubusugire bwayo fidele niyonga baragarutse leta zunze ubumwe za amerika ntiyakoranye na iraq mu bitero yakoze mu bibanza birimwo abagwanyi mu bumanuko bw'umurwa mukuru bagdad ku munsi wa kabiri no mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu umuvugizi wa leta ya iraq basem al awadi niwe yatangaje iyo nkuru yavuze ko ibitero vy'indege z'ingwano za amerika bihonyanga ubwigenge bwa iraq ku buryo atawo bisabira ko abagwanyi bashigikiwe na iran bazwi ku izina rya ktaib hezbollah bazwi kandi ku izina rya hezbollah brigades kuri uyu wa gatatu bemeje ko munani mu bagwanyi babo bishwe mu bitero vy'indege z'ingwano za amerika bagabishije ko ivyo bitero bitazokwijana igisirikare ca amerika catangaje ko ivyo bitero kwari ugusubiriza mu ndumane ibitero irani n'imigwi ico gihugu gishigikiye vyakoze ku nteko za amerika n'urunani rw'inteko bikorana ibitero vyo ku munsi wa kabiri no mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu nivyo bitero vya mbere amerika itangaje ku bagwanyi bashigikiwe na iran muri iraq kuva abo bagwanyi batanguye gukora ibitero mu bibanza birimwo inteko za amerika mu kwishura ku ngingo ya amerika yo gushigikira israel mu ngwano ibandanya mu ntara ya gaza leta ya amerika yarakoze ibitero kandi ku bagwanyi bashigikiwe na iran mu gihugu ca siriya aho ibirindiro vy'inteko za amerika vyatewe mu minsi iheze
radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mudukurikira no ku rubuga rwacu rwa interineti wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com kuri youtube instagram na facebook ni kuri voa radiyo yacu mu kanya amakuru y'ibiyaga bigari muri repubulika ya demokarasi ya kongo ejo kuwa gatatu imirwano ikaze hagati y'imitwe ya wazalendu n'ingabo z'igihugu fardc n'inyeshyamba za m23 yakomeje mu gace ka kalenga ni mu birometero makumyabiri uvuye mu mudugudu wa sake muri teritwari ya masisi mu ntara ya kivu ya ruguru ni inkuru ya jimmy shukrani bakomera
iyi mirwano ikomeje nyuma y'ibyumweru bibiri gusa ingabo za kongo n'iz'umuryango w'abibumbye munesco byemeranijwe gufatanya muri operasiyo bise springbok igamije kurinda imijyi ya sake muri masisi na goma aho iyi mirwano ibera muri iki gihe ni mu birometero cumi na bine gusa uvuye kimuka agace ingabo za munesco zashyizemo ibirindiro byazo iyi mirwano ikomeje gusatira umujyi muto wa sake yatumye abaturage benshi bahitamo guhunga aha turi ni ahazwi nka karitsiye birere muri sake niho izi mpunzi zirimo gusohorera
twageze ahangaha tuvuye aho intambara yaberaga amasasu n'amabombe byabaye byinshi ubwo turiruka niko kwisanga ahangaha ubu turi aha ntacyo dufite byari bikomeye cyane natwe duhitamo guhunga kuko twabonaga ntaho kujya dufite ikitubabaza ni uko badukuye mu byacu kandi ntaho dufite twajya aba baturage ntibumva ukuntu m makumyabiri na gatatu ikomeje kwegera sake mu gihe ingabo za FARDC na MONUSCO basinyanye amasezerano y'ubufatanye yo kurinda uyu mujyi ahangaha twahageze ariko tubayeho nabi cyane rwose kandi ibi byose biri guterwa n'uko ingabo za MONUSCO zatubeshye ko zizaturindira umutekano ariko reba ukuntu ibintu bimeze abantu bose ahangaha dukeneye ubufasha tubabazwa no kubona ingabo zose z'amahanga ziri ahangaha aho kugira ziturindire umutekano zigatuma tuguma mu buzima bw'ubuhunzi
ikibazo cy'ibikorwa bya gisirikare FARDC ihuriyemo n'ingabo za MONUSCO gikomeje kuvugwaho bitandukanye n'abaturiye intara ya Kivu ya ruguru cyane cyane ahabera intambara abagize sosiyete sivile bavuga ko ntacyo babona ibi bikorwa bigeraho kuva aho bitangiriye muri masisi alpha bazimaziki ni umwe mu bahagarariye sosiyete sivile mu teritwari ya masisi kuva monisco na frdc basinyana ubufatanye ubundi abantu benshi ntitwabivuzeho rumwe bitewe n'uko twabonye ntacyo bigomba gutanga monisco imaze n'imyaka irenga makumyabiri na kumwe ntacyo yagezeho yaje kuganza zarinda umutekano ntacyo yagezeho ibi bifatanye hagati ya FARDC na na MONUSCO umuntu ntacyo twabonye ko bigomba gutanga ubuyobozi bw'imitwe ya Wazalende irwana ku ruhande rwa leta ya Kongo busanga MONUSCO ikwiye kwihutira kuva ku butaka bwa Kongo uyu ni Serafin Sabimana objectif y'ayo ma operation kwari kugira ngo umujyi wa Goma na Sake udafatwa twebwe nka bene gihugu ntabwo twarindira gusa ngo goma sake izarindire uko iterwa tubone kuzarwana ahubwo twe twatambutse imbere ofete muri komine organization nigene tubabona bagenda tukabona bagaruka imirwano ihuje m makumyabiri na gatatu n'imitwe wa zalendo muri masisi igenda isatira amasantere afatwa nk'aho akomeye muri iyi teritware muri yo harimo mushaki karuba na rubaya muri sheferi y'abahunde na mweso iri muri sheferi y'abashali amakuru dukura muri utwo duce yemeza ko kugeza ubu mweso yigaruriwe n'inyeshyamba za m makumyabiri na gatatu kuva mu masaha y'igicamunsi ubwo imirwano yaberaga icyarimwe muri gurupema ya kamuronza no mu duce twa kalenga umutwe wa m makumyabiri na gatatu wakomeje gushinja ingabo za kongo frdc ku gukorana na fdlr umutwe urwanya leta y'u rwanda ariko mu itangazo ryashyizweho ahagaragara sylvain kenge umuvugizi w'igisirikare cya kongo yihanangirije buri musirikare wese wa frdc kutagira ubufatanye ubwo aribwo bwose n'inyeshyamba za fdlr general sylvain Kenge yongeyeho kandi ko umusirikare wese wa FARDC uzafatwa akorana na FDLR azahanwa bikomeye n'amategeko ku ruhande rwayo M makumyabiri na gatatu ntiyizera ibivugwa na FARDC mu kurandura ubushuti impande zombi zifitanye Bertrand Bisimwa abinyujije ku rubuga rwe rwa X rwahoze ari Twitter yagize ati FDLR ntabwo ishobora kubaho yonyine muri Kongo ahubwo hamwe iba wazalendo ahandi ikaba FARDC itangazo rya FARDC rero ntacyo rihindura muri ibi byose kuko FDLR ari umutwe ubiburwa ngo mu bantu kandi ukorana na FARDC cyane ubwo twashakaga kumenya icyo ubuyobozi bwa FDLR buvuga ku bufatanye uyu mutwe ugirana n'igisirikare cya Kongo FARDC twavuganye na Bwana Cyure Ngoma umuvugizi wa FDLR asubiza agira ati twakomeje kubihakana twivuye inyuma kuko ibyo turwanira ntabwo ntabwo ari kimwe neza neza ni n'ibyo FARDC barwanira twe turarwanira kubahoza igihugu cyacu FARDC nabo bararwanira ku busugire bw'igihugu cyabo ibyo ni ibintu bibiri bitandukanye ibi biravugwa mu gihe abakuru b'ibihugu bya Kongo n'u Rwanda muri iki cyumweru bemereye umuyobozi w'ibiro bishinzwe ihuzabikorwa ry'inzego z'ubutasi muri leta zunze ubumwe za Amerika Avril Haines ko bagiye gufata ingamba zigamije guca amakimbirane binyuze mu gukemura ibi bibazo bya buri gihugu bishingiye ku mutekano Jimmy Shukrani bakomera ijwi rya Amerika igoma ijwi ry'amerika tujye mu burundi abagabo mirongo ine bariyahuye kuva mu bihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe biturutse ku mabi bakorerwa n'abo bashakanye bikubiye mu cyegeranyo cy'ishyirahamwe ryo kurwanya amabi yo mu ngo ryitwa abagabo mu gahinda cyangwa homme en detresse mu gifaransa mugenzi wacu eloge wirika neza yaduteguriyeho inkuru irambuye kuva mu kwezi kw'icumi ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe ishyirahamwe homme en detresse rizwi mu kirundi nk'ishyirahamwe ry'abagabo mu gahinda kugera muri kuno kwezi kwa cumi na rimwe rimaze kwakira abagabo baryitura bafite ikibazo cyo guhohoterwa n'abakenyezi bubakanye bagera ku majana atatu na mirongo itatu na bane nk'uko icegeranyo caryo kivyerekana iryo shirahamwe ryemeza ko ryafashije mirongo irindwi na babiri muri bo bakorewe amabi ajanye n'ihohoterwa nseserezamutima ihohoterwa rifatiye ku butunzi bangana ijana na mirongo ine na batatu abakubiswe barashaya bakaba ari mirongo itatu n'indwi n'abahuye n'ihohoterwa rifatiye ku gitsina bagera kuri mirongo irindwi na babiri abagabo cumi na babiri bakubiswe baragesera kugera aho bajanwa kwa muganga nabo ryarabavuje mugabo hari abatagize mu mahirwe yo kwiyugurura no kuvuga akababakiye bahitamwo kwiya ku buzima mu gihugu cose muri ico kiringo bagera kuri mirongo ine boniface nduwimana umukuru w'ishirahamwe ry'abagabo mu gahinda kuva mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe ishyirahamwe abagabo mu gahinda ryarashoboye kumenya abagabo biyahuye biturutse ku mabi afatiye ku gitsina akorerwa mu miryango bagera ku mirongo ine mu gihugu cyose biyahujwe n'ingaruka z'ayo mabi pascal butoyi umuhinga mu vyerekeye imibano yabwirijwe rya amerika ko ivyo bitigiri vy'abagabo biyahura bifitaniye isano n'imigenzo y'ikirundi aho umugabo yubahutse akemanga ko akubitwa n'umugore afatwa nk'agatukisha ni ukuvuga ni wa mugenzi w'ikirundi bavuga bati umugabo akubiswe n'umugore aba ateye isoni aba ari umuntu amaramaje ariko birashika kuko abantu ntibanganya inguvu ugasanga yamugiriye nabi mugabo umugabo akaca abandanya ahora atiyahuye hari igihe uca usanga yaciye amwicisha cyangwa akamwica akamutema nk'igipanga yamusanze nk'ahantu bivana n'ikintu kimwe aba yatoye kugira ngo akorere nawe uwo mugore umugenzo n'ubu uracatuboha cyane umugenzi w'igihugu uracatuvuga ko umugabo atoshobora kwitwa n'umugore ngo aca abivuga ahubwo ngo aranumirana nduwimana arongoye ishyirahamwe ry'abagabo mu gahinda babazwa no kubona abajejwe intwaro n'ubutungane badatahura ko abagabo bahohoterwa hariho ingorane zijanye no kutitaho no gufata minenegwe ibijanye n'abagabo bataka batakamba ku kijanye n'ihohoterwa tukaba tubibona cyane mu ntwaro no mu, mu butungane asaba ko hojeho ibintu bibiri nyamukuru ugushira mategeko y'igihugu ko abagabo bashobora gukorerwa amabi afatiye ku gitsina gutyo bikabatinyura kubyemanga hamwe no kwemeza umunsi wabahariwe inzandiko ziri mu burundi zerekana kandi zivuga ko amabi akorerwa abakenyezi gusa nta rwandiko na rumwe rwerekana amabi afatiye ku gitsina akorerwa abagabo tugasaba ko izo nzandiko zohinyanyurwa nibaba bavuga amabi afatiye ku gitsina akorerwa abakenyezi bakavuga bagashyira ko amabi afatiye ku gitsina gitsina akorerwa abagabo ku bagabo biyahura ni uko hari byinshi abagabo bagenda barasaba ariko ntibyemerwe kuko bizwi ko umunsi mpuzamakungu wahariwe abagabo igihugu cy'u Burundi kitarawemeza ari nacyo gituma ishyirahamwe abagabo mu gahinda bahamagarira leta kwemeza uwo munsi ukurindira ko yumvirwa muhinga mu bijanye n'imibano butoyi asanga abagabo bafise uruhara runini kugira birinde ako karanda ko kwiya ku buzima ni ukuvuga wakubiswe n'umugore wobivuga abantu bakaguhanura cyangwa uwo mugore yagukubise bakamutwara imbere y'ubutungane bakamubaza gutyo umutima ukaruhuka cya cyiyumviro cyo kujya kwiyahura ibyo byiyumviro bigabanuke ashobore nawe kubona ko ari mu ngorane nk'izo ubuzima bushobora kubandanya bishobora guhera rero buvuga kuko ikintu nk'icyo kizana ingorane nk'izo ntikiba ari ikintu kitovugwa ntikivugwe hama umuti utogwe ibyo biharuro by'abantu biyahura bigabanuke mu ntango z'ukwa cumi uyu mwaka umutambukanyi wa perezida ndayishimiye angeline ndayishimiye yatangaje mu ihuriro ry'abakenyezi b'imbone neza yitabiriwe n'abavuye hanze y'u Burundi barimwo umutambukanyi wa perezida w'u Rwanda Jeannette Kagame ko abagabo bahohoterwa bakabura aho bitura benshi bakunda gushira imbere bavuga ngo ihohoterwa ry'abakenyezi burya n'abagabo barahohotewe mu ngo ni uko batafise aho bavugira hariho abagabo bahohotewe tumaze gukorana twese turi hamwe niho tuzomenya ukuri kuri mu miryango kuri mu gihugu mu burundi ibitigiri by'ubushikiranganji bujejwe agateka ka zina muntu vya nyuma vyo mu bibiri na mirongo ibiri na rimwe vyerekana ko abantu ibihumbi cumi na bine n'amajana icenda na mirongo ibiri na batandatu bakorewe amabi afatiye ku gitsina abagabo bakaba ari ibihumbi bibiri n'amajana atatu na mirongo irindwi na babiri ishirahamwe abagabo mu gahinda risaba abashobora kurifata mu mugongo kurironsa uburyo bwo gushiraho muri bimwe vyihutirwa ikigega ntega bizoza cosahiriza abagabo bahohoterwa mu vyo baba bakeneye mu maguru masha eroje burikaneza ijwi rya amerika muri tanzania ishyaka ritavuga rumwe na guverinoma ryitwa act wazalendo rirarega leta guhonyora uburenganzira bw'impunzi birimo gushaka kubacyura ku ngufu ibindi tubibaze james jovin muri tanzania iryo jambo ryashyikirijwe n'umuyobozi mukuru w'umugambi wa act wazalendo zito zuberi kabwe mu nama yabo yabereye muri komine kibondo icumbikiye impunzi zo mu nkambi ya nduta kuri uyu wa kabiri muri iyo nama zito kabwe yavuze ko umugambi wa act wazalendo usanga leta ya tanzania yarahonyanze amategeko agenga impunzi ubwo leta ya ashaka kwirukana impunzi zose z'abarundi bitwaza ko amahoro yagarutse mu gihugu cyabo yashimangiye ko ari igitangaza kubona impunzi z'abanyekongo bahungiye mu nkambi ya nyarugusu bo bafashwe neza ugeranije n'abarundi bahungiye mu nkambi ya nduta mu gihe iminsi yose bidogera leta ya tanzania yama yahonyanze amategeko agenga impunzi Ndio maana walivyotaka kuwalazimisha wakimbizi kuondoka na mashirika kufungwa hapa. Nilisimama kwenye jukwaa hili hili nikapinga, nikasema hapana.
nico gituma aho bashaka kubatahukana ku nguvu no kugara ibiro by'amashyirahamwe yita ku mpunzi nahagaze ahanyine nahagaze uyu munsi turavyanka mu gihe twasanze bariko barahonyanga agateka k'impunzi biratangaje kubona bugara amasoko rusangi mu gihe bibafasha mu buzima bwa buri munsi ntibabeshe ngo ni mu ntumbero yo gucungira umutekano mu gihe abapolisi n'abasirikare bicaye ataco bakora Tuna polisi, tuna usalama wa taifa, tuna jeshi.
zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya nduta ku bwazo ziremeza ko zagiye zirahura n'ibibazo nko gukinyizwa no kwimwa ibikenewe mu buzima mu ntumbero yo gutahukanwa ku nguvu mu gihe ibibazo byatumye bahunga ku bwabo basanga bitarakemuka ni uko amagara yacu ashoboye kuba mabi mu gihe boyugurura n'ingoga e, byodufasha kugira ngo tuze turaronka ico kurya co dukaba indya turonka kw'isitowa kuko nti- nta buryo bwo ku- bundi dushoboye kuronka kugira ngo dushoboye gukaba ivyo turya mu by'ukuri twari ko turasaba nk'abatanzaniya bene data mu gihe boba bazanye ibidandazwa ko batobazibira bozana ibyo bindi bidandazwa twebwe tudashobora kuronka ngaha mu ikambi ntibabazibire babarekure hanyuma dukomeze twunge ubucuti bazanye utuntu ntibabazibire babareke kuko hari byinshi twebwe impunzi tuba twifuza tudashobora kuronka kuko tutemerewe gusohoka inkambi ariko iyo abo bene wacu baje b'abatanzaniya turaronka bimwe bimwe kandi ikindi eh, umuntu ntashobora gukenera ibyo kurya gusa hariho n'utundi tuntu dukenerwa eh, ari nk'i- nk'ibi- nk'uturato kuko urabona aha mu nkambi nta birato dupokezwa eh, umuntu ashobora gukenera ikofera eh, yambara ibyambagwa n'ubwo baduhaye bijya byambagwa ntabwo bitosheje ipantaro baraziduhaye mugabo ikabutura ibirato ntabwo twabirose ibyo o, turashobora kubikenera mu gihe iyo mu ngano yoba ihari mu mpera z'umwaka w'ibihumbi cumi n'icyenda niho leta ya tanzaniya yugara amasoko rusangi ahora ahuza impunzi z'abarundi n'abaturanyi bityo bikabafasha gukabukanya ibiribwa by'ubwoko bumwe baronswa buri munsi muri bibiri na mirongo ibiri naho leta yari yashatse gutahukana impunzi zose ku ngufu umugambwe esiti wazalendo usanga ari guhonyanga amategeko agenga impunzi bahamagarira leta ya tanzaniya kwisubirako gusa ibikorwa byo gutahukana abavyishakiye birabandanya minsi yose aho hafi buri ndwi hatahuka abarenga hafi majana atatu kuva mu nkambi ya nduta iri mu gihugu ca tanzaniya james jovini kubw'ijwi ry'amerika radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda tujye mu rwanda abaturiye mwogo na mbirurume mu burengerazuba n'amajyepfo y'igihugu barataka ikibazo cyo kutagira amazi meza bakoresha rero ayanduye y'iyi migezi erika bagira uw'ubusa yarabasuye impamvu uyu nguyu ucecetse kandi ukagira ubugome uyu ngo wishe umugeni niyo mpamvu ugenda witonze uriya rero wishe umusazi niyo mpamvu ugenda wiruka uriya niyo wuzuye n'intare byose urarimbura n'ibiki byose uka- ukajyana nta kintu usiga imusozi naho uyu nguyu uraza ukagandaramo hasi turi ku isangano ry'imigezi ya mwogo na mbirurume mu gace k'uburengerazuba n'amajyepfo by'u rwanda turi kumwe na madamu esperance ntawubona byose arabwira ijwi rya amerika icyo azi kuri iyi migezi ifatwa nk'isoko ya nyabarongo ndetse n'umugezi wa nili usanga nta kibazo zifite ikindi kandi ntabwo tujya tubura amazi ndabona ntabwo asukuye barabamo n'amafi nakubwiye ngo aya mazi urayabona nyuma Eh, utaza kugwamo ariko
amazi urabona ari mabi
aho duhagaze ni mu rugabano rw'uturere twa nyamagabe na ruhango mu majyepfo ndetse na karongi mu burengerazuba uvuye ku muhanda wa kaburimbo kigali ruhango werekeza kuri iyi migezi n'imodoka ntiwajya munsi y'amasaha abiri bitewe n'imiterere y'imihanda nicyo kimwe no kuva kuri iyi migezi ujya mu mujyi wa karongi ku kibuye abaturage b'utu turere twose bifashisha amazi y'iyi migezi yombi itemba ni amazi bigaragara ko yanduye ntawe ubona byose hatuye mu kagari ka nyagisozi umurenge wa musange nyamagabe ku myaka mirongo ine n'itatu y'amavuko kuva amenya ubwenge bakoresha aya mazi y'iyi migezi beretse ko tuyavoma duturutse imusozi abana bacu bameze impara dore natwe dushaje imburagihe ubu imyaka nk'ubwo urabona ihuje n'uko ndi kubera iki kuzamuka umusozi nikoreye amazi nongera nkucurika Eh, tubonye rubine byaba ari akarusho witegereje ku nkombe z'iyi migezi ya mwogo na mbirurume uhabona imigano imicanga n'utubuye duto duto biba byatembanywe n'amazi y'iyi migezi gusa abayaturiye bakavuga ko kubera ubuke bw'amavomo rusange bisanga basangiye aya mazi n'amatungo bwana eugene muranayo uri mu kigero cy'imyaka mirongo itatu n'itanu ni umushumba bw'ijwi rya amerika ko akunze kuragira mu nkengero z'iyi migezi ari nako ashoramo amatungo twamuganirije ari kumwe na madamu adiriyana musabyimana bo mu murenge wa murambi ikirinda mu karere ka karongi amazi uhinka amazi u- u- uva utekesha ukayafurisha ukayuhagira umwana ubwo urumva inyota yakucaye nuyanywa inzoka ntizabura rero amazi ko watemba harimo imyanda si nk'abana urabona nk'abana baje kurinda imiceri umwana wamuzanira amazi um- umuvaniye imuhira wasanga n'undi yayanyweye yayahaze ngo amazi atemba ngo ntabwo yanduza niko batubwira namwe se murabyemera rero tutabyemera ababyeyi bacu ko ari ibyo byabareze
uretse kuba iyi migezi ya mwogo na mbirurume igoboka abayituriye mu kubaha amazi nk'uko babyemeza banavuga ko ababishoboye bagerageza kuromamo amafi yo kurya ubundi abahahinze imiceri bikababera umwanya w'uburumbuke mu gihe ibiza bitabakomye mu nkokora mu kiganiro na bwana teofile niragira uyobora akarere ka karongi by'agateganyo yemeza ko ikibazo cy'amazi mabi iwabo kigenda gihinduka amateka agashimangira ko hari abaturage batihanganira ikiguzi gito cyashyizweho ku njerekani ya litiro makumyabiri bagahitamo kuyoboka mwogo na mbirurume kuri we abo bagombye guhindura imyumvire hari abaturage basa n'abagira resistansi yo kugira icyo batanga ku mazi meza ko hari udufaranga dukeya tuba twaragenwe ku njerekani amafaranga umunani ku njerekani ya litiro makumyabiri hari igihe rero bamwe bahitamo kuvuga ko bagiye gushaka amazi atari ayo ngayo bitwaje ko ari ayo bari bukoresha indi mirimo ngo ntibari buyatekeshe ntibanayanywa ariko twe nabyo ntabwo biba bikwiye ko bayakoresha abanyarwanda baravangurira amacyo ukivuza menshi ko wanga gutanga udufaranga umunani ku njerekani ushobora kujya kwa muganga ukishyura menshi kurenza uko wakayatanze ukoresha amazi meza bwana niragira akomeza asobanura ko naba ntaho nikora batabasha kwigondera ikiguzi gito cy'amazi babatekerezaho umuturage wagaragaje ubushobozi bwo cyo- bwo kwishyura ariya mafaranga umunani hari ubushobozi bwo kumufasha ariko icyo tudashaka ni ukurera abajeyi ku buryo buri wese n'ufite ubushobozi bwo kuvoma yakumva ko ari buze gukoresha amazi y'ubusa kandi amazi ni umutungo kamere ukwiye kwishyurwa mu mibare akarere ka karongi kabwa ijwi rya amerika ko kageze ku mpuzandengo ya mirongo inani ku ijana by'abaturage babona amazi meza kizeza ko ingengo y'imari y'umwaka izarangira kageze byibura kuri mirongo icyenda ku ijana imibare igaragara muri raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta ibihumbi bibiri na makumyabiri ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe igaragaza ko mu rwanda hari inganda cumi n'umunani zitunganya amazi umunani muri izo nganda zikora ku kigero cya mirongo irindwi na gatanu ku ijana naho icumi zisigaye zigakora ku kigero kiri hagati ya mirongo itatu n'umunani na mirongo irindwi na kabiri ku ijana mu mwaka ushize ikigo cy'igihugu gishinzwe ibyo gukwirakwiza amazi isuku n'isukura wasaka kizezaga ko intumbero u rwanda rwihaye yo kuzabona amazi ijana ku rindi izagerwaho mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane iyo ntumbero igateganya ko mu byaro umuturage atagombye kurenga metero magana atanu atarabona ivomero ry'amazi meza ni mu gihe mu mijyi atagombye kurenga metero magana abiri ehbari ijwi ry'amerika ku kibuye mu burengerazuba bw'u rwanda nshuti zacu muduteze amatwi aha niho aya makuru ahumurije mbashimiye cyane rwose ko mwahisemo gukurikira ijwi ry'amerika mbararikire rero iwanyu mu ntara guhera saa saba na murisanga guhera saa kumi ntimuze gucikwa maze rero mugire umunsi mwiza mwari kumwe na tomasi kamirindi murakarama